Limas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje kandi bahaye ikaze bakunze ikiganiro dusangira ijambo bakuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kiragaruka ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zimaze imyaka itanu zikwirakwiye mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ndetse n'akarere ka afurika y'iburasirazuba ndaho ijambo mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera mu rwanda bakunze namwe mwese muteze amatwi ijwi ry'amerika turabaramukije tubaha n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo muri kano kanya tugiye gusangira ijambo ku ihunguka ry'impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda hagati mu kwezi k'umunani guheze ni inama nyabutatu igizwe n'ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr u rwanda abo barundi bahungiyemwo hamwe n'uburundi igihugu bahunze kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bumvikana ko izo mpunzi zotangura gutahukanwa ntawureka kwibutsa ko iyi ngingo yakurikiye urwandiko rwanditswe n'impunzi zigera ku majana atatu zandikiye perezida w'uburundi evariste ndayishimiye zimusaba ko yozakirana urweze emmanuel bizimana ni umwe muri batanu batanguje urwo rwandiko bise petition twari twasanga ijambo turamubaza icyatumye bandikira perezida w'igihugu bahunze uyu ni nawe tujya gusubira kuganira hagati ya kino kiganiro tumubaza ingene bakiriwe bamaze guhunguka urwandiko rurisiguye neza cyane ko twifuza gutaha biciye mu mategeko nk'abandi barundi bose yego turi mico myinshi kuko hariho abavuga ati ntiharagera hari n'abandi bavuga bati twotaha kubera yuko icyo twahunze manda ya gatatu cyangwa ibindi bisa n'ibyaheze nta mpamvu n'imwe rero twoguma tuguma mu buhungiro duhura n'ibibazo bitandukanye kuko turi mico myinshi abo usanga bahunze ibi cyangwa biriya rero nibaza ko ari uburenganzira bwacu twifuza ko leta y'uburundi yavugana na leta y'u rwanda na hseri abantu twifuza gutaha tugataha mu burenganzira bwacu ni muri iyo ntumbero twabuze duti rero kubera yuko usanga uno munsi kubera abanyepolitike bamwe bamwe usanga bavugira bavugira abarundi kubera inyungu zabo tabade baharageze ko natwe tuva hasi tukivugira bamwe dushaka gutaha ariko n'abadashaka gutaha nabo nyine n'uburenganzira bwabo nibaza ko baguma ngaha mu kurindira yuko babyiyumvamo burya umutekano uba mu mutima kandi arabaze yaturutse havuga ati ibintu byifashe gute n'ubutegetsi buriho ubu burimo burashinga disipurine mu banyagihugu aricyo gituma rero nta mpamvu n'imwe uno munsi tutotaha mu gihugu cyacu nyakubahwa munyamakuru ibyo twabikoze tubizi yuko hari abazokiritika yuko hari abadede babinyegejemo ariko nibaza ko n'abadede nabo nyene n'abarundi nibaza ko ata muntu n'umwe mu bari ngaha yovuga ko azotaha ari uko abadede bavuye mu gihugu icyo ntigishoboka abasende fdd ni abarundi bene wacu kandi ikindi nacyo ariko na varisite yatowe ni umurundi ntacyo bamwagiriza umuntu kwiyumvamo ko ashaka gutaha ni uburenganzira bwiwe bwo kuba umudede cyangwa utaba ubundi ikiteze mu rutano kuba umurundi gusumba ibindi byose icyo bikoze abo bahorana mikambi ya mahama bafata abo bariko barahunguka nk'abaguzwe na leta kugira ngo batahuke abantu bashobora kubabona ko amahoro yabonetse kuri bo baba baratumwe kuko haba harimwo n'abantu baba bavugana na leta y'uburundi cyane ariko mu gace yuko ubwanje amahoro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda ntibitahukire twe natwe dusigare amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka bariko barateza umutekano muke hano mu nkambi ya mahama nk'uko muri tanzania byaba byahaye mu makambi y'impunzi rero biradufasha yuko abo bantu bavuye ngaha hanyuma abasigaye bagasigara mu mahoro na cyane cyane ko icyo twahunze kitarava mu nzira bo bo baguma bariko barigisha kuko twahunze twaziye rwanda twahunze sisiteme mbi inyuma y'ubwo rwandiko bukeye kabiri perezida w'uburundi ndayishimiye yahagaze mu ntara ya kirundo yerekeza amaso mu rwanda igihugu gihana urubibe niyo ntara aca inyishu abo barundi bamusabye kubafasha ngo batahuke uyu ntiyaretse kwagiriza u rwanda ko rubafata mpiri rukanababuza gutahuka nicyo gituma ngaha mu kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya mutelefone imiryango yanyu mabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko bo barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubute- ubutegetsi bw'i burundi bwobafasha bagataha nihaba ivyo bihugu bahungiyemwo vyabafashe nk'ingwati kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwate kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu ciwe haba igihugu kimwankira turasavye rero yuko ico gihugu co barekura bakitahira mu gihugu cabo c'amavukiro mwitegure kubakira kuko n'abacu n'abanyu abiteguye kubakira ni bande niba babankiye gutaha bashaka gutaha nibave hasi bitahire twe turiteguye kubakira hanyuma tuze turabubatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo yamara u rwanda rwaravyamiriye kure nk'uko rwama vincent birota ni umushikiranganji ajejwe imigenderanire biratangaje kumva u rwanda rushobora kuregwa ko eh, rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku bari ku ijana na mirongo itatu na batandatu baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i burundi barabangira bamaze iminsi baraha ba- ba- ndetse na na ambasade yabo hano yaje yaje muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko uburundi mwanga kubakira Eh, ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira ari bo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza inyuma y'iminsi mike abiyandikisha ngo batahuke bashitse mu gihumbi ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu n'abandi hcr icifata ingingo ko abambere bavuye mu ikambi ya mahama iri mu buseruko bw'u rwanda batahukanwa itariki mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi k'umunani guheze ijwi ry'amerika ryarabaherekeje gushika ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura u rwanda n'u burundi aho baciye aha batubwiye uko biyumva ndanezerewe cyane rwose yego umutekano ndawizeye nk'uko n'abandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntahukanye abana banze batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika hisemo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse umuryango iwacu nijye n'aba narahunze eh, na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyene se na nyina na bene baba bari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganye abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu ibyishimo ntukumva ubu byasaba oya ariko numvise kweri hameze neza ejo mpisemo gutaha kuko numvise mu burundi ari amahoro twe twahunze umutekano muke wo ku- wo kubaho nabi mbonera kure zidu- zituburabuza noneho tukaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza ku- kuba bagaruka mu gihugu cyabo ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje batatu bari baje kubategera barongowe n'uw'intore y'agati mu gihugu n'umutekano Gervain Ndirakobuca ku izina rya leta y'u Burundi no ku izina ryanjye nyine na kanyamuneza ntangere aho turamutse twakira bene wacu bari bahungiye mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bahungutse ku bushaka bwabo atagahato bakaba bakiriwe ku rubibe rw'u rwanda n'uburundi i gasenyi nemba mu ntara ya kirundo leta y'u Burundi ni leta mbyeyi yiteguriye kwakira abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose ntiyifuza na gato ko hari abarundi baguma baturatura mu mahanga kandi igihugu cy'u Burundi ki- kandi igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro n'umutekano kikaba kinakeneye ko abana bacu bose bafashanya mu kugiteza imbere ni nacyo gituma leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko kubakira mwebwe mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyaribarutse kuri nyaruka kuko amarembo aruguruye abarundi bavandimwe nabo barabakumbuye kandi bariteguriye kubakirana igishika kenshi irifuza ko abarundi bahunze bose batahuka kandi iribukije ko itazodoha itazodohoka ku masezerano y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yitaho ikibazo byiharijwe n'impunzi zo muri afurika mu kwezi kumwe n'igice hamaze gutahuka abarenga gato ibihumbi bibiri mu bice bine harimwo abarenga gato ijana na mirongo itanu bavuye mu bisagara bitandukanye nka kigali huye na nyamata naho ibiruko bamwe mu batashe bafise ubwoba bw'umutekano wabo no gusubira mu kazi bataye igihe bahunga jewe nsaba yuko dufata neza umutekano bakatubindira umutekano ntidusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi imbonerakure barambwira ati imbonerakure ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga ni uko numva usanga amahoro mu gihugu yaraze ubu ngiye muri komine giteranyi muri porovesi muyinga icyo nsaba nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nari mvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba barageze ku iterambere nawe utera iyo ugiye nyine utera urusubira inyuma nyine urinda guhanga bushyashya jewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo burya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano arabahumuriza umutekano wabo ubu hariya bari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishyirahamwe HCR guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanzi gushika iyo bazoba bagiye kandi n'aho bazoba bagiye bazasanga hariho abacungereye murazi ko niyo kambi yo y'isongore ntibamarayo umwanya bararayo rimwe bagaca bavayo bagenda barungikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca babajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
akamo ka kabiri ni ako gutera abasigaye muri iyo kambi y'impunzi mbere no mu gihugu n'ahandi mu gihugu cy'u rwanda cyangwa mu bindi bihugu ku isi tubamenyesha yuko ubushikiranganji ataco butazokora kugira ngo bwakire impunzi zose z'abarundi aho ziri hose mu gihugu mu bihugu zahungiyemwo tukamenyesha yuko kuva aho yonyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'uburundi atereye akamo abarundi bose ko bari barahunze ko bohunguka tugize turiko turamara ukwezi kurenga twakira impunzi cyane cyane zivuye mu gihugu cya tanzania aho twakira kabiri mu ndwi nk'uko tugiye kuzotangura kubikora kuri aba b'imahama kabiri mu ndwi kandi inshuro imwe imwe bakaza ari hagati y'amajana atanu n'amajana atandatu ko rero twakira kabiri mu ndwi niko tugiye guhera muri ino ndwi itangura kubikora ku mpunzi zivuye mu gihugu cy'u rwanda muri iyo kambi y'imahama cyane cyane muri iyo kambi y'imahama hamwe hatoba intambamyi ivuye ku gihugu cy'u rwanda cyangwa abo dukorana muri icyo gikorwa bahariya muri kiriya gihugu twebwe mu burundi turiteguye gutangura kubakira mu ndwi iza nk'uko twabivuganye mu nama y'impande zitatu iherutse kuba y'uko tuzotangura kubakira kabiri kabiri mu ndwi abantu bari hagati y'amajana atanu n'amajana atandatu inshuro imwe murumva yuko tubikoze gutyo abantu izo mpunzi zo zitahukana n'ingoga cyane ego hariho impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'ubuganda mu ikambi bita na kivale nabo twomenyesha yuko nabo nyine baheruka kwandika ikete barandikenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi kugira ngo abagire nk'uko ariko aragira abo mu rwanda abatahure mu gateka n'ugweze iryo kete rero twarumvise yuko ryamaze gushikira nyinicubahiro umukuru wacu w'igihugu cyacu ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nabo nyine bashobore gutahukanwa byisunze amategeko kandi mu kanyamuneza nk'aka kariko karakorerwa abava mu gihugu cy'u rwanda kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzi bwabo babandanye ubuzima bwabo ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ingene batashe bakiriwe n'ingene babayeho twaganiriye na emmanuel bizimana ari nawe twari twaganiriye akiri mikambi ya mahama ari no mu banditse basaba gutahukanwa ikibazo ca mbere twamubaje tuti mwakiriwe gute navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza twarakiriwe mu ikambi y'agateganyo y'isongore ico gihe dushitse nyene baratwakiriye baduha aho turyama baduha ibyo turya baduha byose vyankenerwa umuntu akenera vya buri munsi tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute baciye badupima covid mu catubana n'ibindi bikorwa vyo kudushira mu mashini ariko bagenda baduha vyangombwa biranga umuntu ahungutse biva mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umuntu azokoresha iyo arimwo araja ashitse ya turuka kubera cya bwari ubwa mbere twahamaze iminsi irenga itatu ku munsi ugira kane turataha twashitse ku wa kane dutaha icumweru niho badusubiza mu miryango badusubiza mu makomini twaje duturutsemo dushitse ku makomini twasanze abantu baturuka mu mitumba itandukanye baje kudutegera batwakiranye urweze baradufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu navuga yuko muri make tumaze gusubira tumaze gushika mu makomine yacu kugeza uyu mwanya tuvugana nta kibazo na kimwe turagira hari ibintu badutekereye bizotunga amezi atatu harimo n'amafaranga yo kwifashisha muri ibyo ni ukubwira yuko umuntu ku mutwe w'umuntu batanga ibiro mirongo itatu na bibiri by'ibigori bagatanga ibiro icenda by'ibiharage bagatanga amavuta ubuto bagatanga ibyo kwifuka bagatanga ibyo kwisasira ibyo ubusare bagatanga ku bagore bakabaha ibyankenerwa ibitenge n'ibindi bikenewe buri munsi ndetse n'abana kuri ibyo ni ukubwira yuko nkanje natashe ndi mu muryango w'abantu indwi ni ukuvuga bampaye ibiro majana abiri na mirongo ibiri na bine by'ibigori bampa ibiro mirongo itandatu na bitatu by'ibiharage bampa bampaye ibireti indwi bampa ubusare indwi bampa amasabune ntashobora kumenya igitigere kuko niba twari nko mu mirongo ine cyangwa mirongo itanu bampaye amavuta yo gukaranga ububido bune bampaye baha umugore igitenge n'ibindi baduha n'indobo n'utubido two kuvoma amazi hambavu y'ibyo baraduhaye n'amafaranga amafaranga ibihumbi ijana na mirongo ine ku muntu akuze ni ukuvuga ko izi myaka cumi n'umunani kuduga n'ibihumbi mirongo indwi by'amarundi jewe nari jewe kuvuga n'umugore n'abana batanu bampaye ibihumbi majana atatu na mirongo majana atatu na mirongo itatu hambavu y'iyo baraduhaye n'itelefoni na simukadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu aba yahuye nacyo twanamubajije n'icerekeye umutekano hamwe no gusubira mu buzi bataye igihe bahunga yatubwiye ko atampungenge afise mu gihe habaye ikintu cyitwa force majeure ni iyi force majeure by'intambara nk'ibi byabaye cyangwa nk'iyi crise politike yabaye mu gihugu cy'u Burundi murumva yuko twebwe rero kugeza ino saha nta kosa na rimwe twigeze dukora aricyo gituma nizera yuko bazodusubiza mu kazi aribyo canke hirya y'ejo ni ukubwira yuko twebwe twatanguye amademarishe yo gusubira mu kazi ubu twararondeye kino kwita atestation de service randi twarandikiye umushikiranganji ajejwe indero tujya twaranabishikanye tujya twaranabishikanye mu bushikiranganji butujejwe kugira ngo turebe yuko badusubiza mu burenganzira bwacu muri make novuga yuko ari uko ibintu byifashe nabashishikariza gutaha ko mu gihugu n'amahoro ibintu byifashe neza umuntu arava mu kirundo akagenda i bujumbura ata kibazo umuntu arava bujumbura akajya igitega akajya mu ntara zitandukanye ni ukubwira yuko ngiye nkanjye maze iminsi maze iminsi ndi bujumbura namazeyo iminsi namazeyo iminsi itanu nta kibazo na kimwe kidasanzwe nta n'ikigoyi giturika nigeze numva nagenda ndi firi ata muntu ari inyuma yanjye ata n'ubwoba mfise muri make novuga yuko nabashishikariza gutaka mu buhungiro ni habi ico bikoze hari n'abandi batarumva batekaniwe mu mitima kugira ngo bahunguke haba kigali canke imikambi y'amahama navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye ku moko hakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushasha bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu b'imbonera kure bakabashyira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonerakure zirusha ubutegetsi buramatari ca wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe uburundi butadukeneye ntibworeka kutunyuruza na twebwe twene bituraba ko kuko mu burundi nta mutekano uriyo ubwa mbere nabasaba ko babanza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza n'uno munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturimba mu mazu turumva abantu banyuruzwa bakabura ibirengero bazira ivyiyumviro vyabo turumva amabi atandukanye akorwa mu gihugu c'uburundi ico nico twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya idufashe mu mugongo nk'impunzi abo barimo margarete baranketse atwara ikigomezo shalom hamwe n'ubuserukira ikambi ya mahama jean bosco ko bishatse uyu we wasaba ko ibintu by'abahunze batarahunguka byocungerwa umunsi twabona ko barafunguye bajya abantu ibihumbi icenda bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ibyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akaryama atakirara ku mugono tuzotaka si kilometero mirongo itatu nongahe muyinga si hafi haracari kare kuko ugutaha biva mu mutima w'umuntu uko abyiyumvamwo ariko bamwe n'abandi bazi icyo bahuye nacyo cyangwa bazi ibyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye ni ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nticyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro u rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho kayumba olivier ni umunyamabanga ahoraho muri minema ubushikiranganji bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi ni nawe yaserukiye u rwanda mu guherekeza izo mpunzi umurundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uyu munsi uwifuza wese gutaha igihe icyo ari cyo cyose yakwegera hr kubera amabwiriza ya kovide hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu rwanda tuzakomeza tubakire ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr rirashima ko hari abarundi batanguye gutahuka bavuye mu rwanda bubakar bamba ni cegeya c'utwara hcr mu rwanda yaherekeje izo mpunzi C'est vraiment une très, une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont ati ni akamweme kadasanzwe kubona abarundi bangana gutyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya hari abandi barenga igihumbi n'amajana umunani bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baja bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufise ivyo vyerekana yuko ivyo bamwe n'abandi bahora batwa twagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira gusa icyo mwamenya ni uko ubu batakiri benshi haza umwe umwe kubera ubwoba cyangwa kubera iki na kiriya abo rero turabakira dupfadikanije n'ubushikiranganji bwo mu rwanda bushinzwe impunzi leta y'u burundi ivuga ko mu mezi atatu aheze umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye agiye ku butegetsi impunzi zirenga ibihumbi mirongo ine na bitatu zimaze gutahuka nyinshi zavuye muri tanzania abandi mu rwanda no muri congo hari n'abari mu ikambi ya nakivare mu buganda baheruka kwandika urwandiko nabo basaba gutahukanwa gusa u rwanda izo mpunzi ziriko ziratahuka zivamwo rusigayemo impunzi z'abarundi hafi ibihumbi mirongo irindwi icyo bikoze ishyirahamwe hcr rivuga ko hari n'abandi barundi bakomeza guhunga igihugu kuva uyu mwaka utanguye hcr ryemeza ko rimaze kwakira abarenga gato igihumbi n'amajana atanu muri tanzania mu rwanda na congo hcr yerekana kandi ko mu buhungiro hakiri abarundi barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri n'indwi igice c'aba bahungiye muri tanzaniya perezida evariste ndayishimiye aherukayo kubasaba nabo guhunguka reka ikiganiro dusangira ijambo c'uyu munsi tukigarukiriza ngaha abari bateze amatwi ijwi ry'amerika pye clave niyo nkuru twari kumwe kuri mikro ndabifurije umunsi mwiza mugiraho muba mwubahwe ndagushimiye pere clave niyo nkuru ku kiganiro wateguye nshimira kandi n'abashyitsi bose bitabira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi namwe kandi mwatwumvaga mwese aho muri nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kujya mwitabira gahunda zacu umunsi ku wundi hano i washington mwari kumwe nanjye etiyene karekezi mwese mukomeze kugira umunsi mwiza dusangirije
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye jamesi aburise aburise ndakunda cyane
yonyi records